mwandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'inzu muri kumwe na joe diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shotwave kuba twumva muri mu burundi no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda kandi kaze n'igwanyu turi kandi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri facebook voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
igisata ca onu citahamagara y'abantu ku isi oms gitangaza ko naho ubushakashatsi bwo kurandurana n'imizi ingwara ya sida bukomeje iyo ngwara igitikiza abatari bake oms yemeza ko nko mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi muri rusange yahitanye abagera ku bihumbi mirongo itatu n'umunani abandi ibihumbi mirongo ibiri na batanu barayandura mu gihe abababa imiliyoni zibiri z'urwaruka ruri munsi y'imyaka cumi n'umunani bayigendana ubushakashatsi kuri iyo ndwara bwawugeze he na cane cane urucanco rwakomeje kuvuga ko rwoba ruri mu nzira yo kuboneka imiti ipfupfarazaho uyo mugera yoyo amakari yayo hari ico ariko aramara mu gutuma abayirwaye badasinzikaza kwandukiza abandi utwo ni tumwe mu tubazo tugiye guca hirya nino mu kiganiro muri isanga cuno munsi mumenyereye ko bwishimikira ku kungene tubungabunga amagara yacu n'ayabacu muganga twatumiriye kugira ngo aduhe umuco ni dr niyongere jean d'arc yanonosoye ivy'umugera wa sida muganga niyongere arangurira imirimo yiwe mu bitaro vy'abasirikare mu burundi hopital militaire biri mu kamenge dr jean d'arc mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya amerika muri muri isanga
mwakoze inama kuntumira ego akabazo ka mbere niko abatari bake barazi ingene indwara ya sida ifata naho oms ivuga ko ariho abatarabimenya muri make iyo ndwara ya sida ni indwara nyabaki ifata gute
muri make indwara ya sida ni indwara iterwa n'umugera virusi uwo mugera abantu barawandura biciye mu maraso biciye mu guhuza ibitsina rapport sexuelle canke umuvyeyi awugwaye akawandukiza umwana yibarutse
nko mu burundi iyo ngwara mugeranije mu myaka yahera n'ubu umuntu avyifashe gute ibitigiri muri rusange bibashikira bimeze gutega muganga
yego jane aha mu burundi umugera wa sida abatari bake baramaze gutahura ingene wandukirwa baramaze kumenya ingene bandura umugera wa sida barabitahuye abaganga baragerageje kukwiragiza mu barundi bose abatari bake baramaze kumenya ingene wandurwa bakawikingira ibyo rero turabibonera mu biharuro haraciye imyaka nka cumi ibiharuro byari kuri bine ku ijana katwe poroso y'abagendana umugera wa sida mu burundi bwose ariko uno munsi muri uno mwaka biharuro twaronse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bivuga yuko mu barundi bose abantu badashika igice kimwe ku ijana aribo basigaye bagendana umugera wa sida kuvuga ni entre zero nefu ni bake cyane urabye ibyo biharuro bya kera yego hamaga muganga jean d'arc abo bake cyane bavugwa mu gihugu cy'u burundi tubasanga mu wahe muco n'urwaruka ni abasaza ni abaki muri rusange
muri rusange bavuga yuko byanditse amatohoza yerekanye yuko abapfasoni aribo cyane cyane bafise uwo mugera gusumba abandi hama bari ufashe hamwe abapfasoni n'abagabo ni ni mu rugero rw'aba ni ukuvuga imiyabaga navuga imiyabaga ikoze les adultes jeunes Mhm.
ahantu mu mu myaka yo ku yo ku yo kurondoka Mhm.
l'âge euh, de procréation ni ukuvuga entre 18 Mhm.
na 40 niho ubona ibiharuro ari byinshi gusumba ahandi Mhm, ya myaka umuntu aba ageze kuronka mu myaka yo kuronka umwana hanyuma hari Yego.
insiguro ga muganga mufise y'impamvu ah, uyo muco ari ubangamirwa cane hagati ya cumi n'umunani na mirongo ine kandi bikaba ku bapfasoni ahubwo ntibije no ku zindi mpanzi
impamvu eh, nibaza yuko ata ata mpamvu z'ukuri by'ukuri zihari mugabo biraboneka yuko baravye eh, mu mico y'abantu umugabo umwe arashobora kwandukiza abagabo aba- abagore benshi kubera eh, imico y'abantu ntiyimigwa ibintu bijanye nk'ivyo Eh, hanyuma abagore ahanini nibo benshi mhm, kandi baranakenya ni ukuvuga hariho bamwe bamwe abatari bake bakoresha eh, amabanga mpuzabitsina mu kubaho mhm, nicyo gisigika nicyo kiba gisigura ahanini igituma umugore w'abagore ari wo uba wanduye gusumba abandi mhm, hanyuma hariho n'ikindi abagore baripimisha harya eh, uhoho hari n'itegeko umugore wese yibungenze agiye kwa muganga ategerezwa gupimwa uwo mugera wa sida mhm, n'ibyo birashoboka ko bisigura igituma ari abagore benshi baboneka mu biharuro mhm.
gusumba abagabo Yego. Ah, hanyuma abapfasoni uh, uravuze yuko akenshi baripimisha mukabona ko bayufise ibiharuro bikaduga gutyo kandi umugabo umwe ugasanga agendanye na benshi biruko mu bisagara no hagati mu gihugu c'u Burundi nko mu makomune yegereye kure umurwa mukuru canke ibiharuro biri hejuru ku murwa mukuru
ibiharuro biri hejuru cyane cyane ku mugwa mukuru wa bujumbu no ku migwa mukuru y'intara nka- ma- nka- nk'igitega nka- nka- nk'ingozi imigwa muku- nki- nko mu rumonge ahantu hari imiji uko ba- babivuga Mm, niho hari aba- ibiharuro haboneka ibiharuro byinshi gusumba ahandi mm.
ariko ibyo biharuro byinshi biraza bikaboneka no mu mugwi w'abasirikare mu mugwi w'abasirikare yego turaza kubigaruka ko hanze hatari ko turase abakunzi b'ijwi rya amerika n'ikiganiro muri isanga bashaka kubaza utubazo wa mbere ni laurent laurent ikaze
mwiriwe diane yego urakomeye
ndakomeye ndakomeye Mhm, nakabazo canke intererano kwa dr jean d'arc
Nakabaza- nakabaza nashaka kumwibariza Mhm,
kuri iyo cyo cyo- cyo ingwara ya sida nshaka kumubaza ndetse nk'umuntu yanduye sida ku- kuko benshi hagiye baba batarasobanukiwe iyo sida mhm,
nk'ibimenyetso bigaragaza sida ni nk'ibi
urakoze eh, laurent ngira umunsi mwiza yego nawe mugire umunsi mwiza Mhm, yego muganga murumvise akabazo k'umukunzi w'ijwi rya amerika ati umuntu agendana sida umubwirwa niki
Eh, muri bino bihe tugezeho Mhm,
birakenewe cyane ko umuntu agendana umugera wa sida atomenyekana ari uko ibi- ibimenyetso bitanguye kuboneka mm, umuntu agendana umugera wa sida umuntu yanduye umugera wa sida ni umuntu nk'umuntu wese nta kimenyetso umubonera ko mhm, eh, iyo ari inzu agera kuho ibimenyetso biboneka aba ageze kure cyane mm, ubundi igikomeye ni uko umuntu wese ahubwo yofata ko agwaye mhm,
akagenda kwipimisha mm, agaheza akamenya ibyo bipimo bigasanga ntagwaye cyangwa bigasanga aragwaye mhm.
nico nico cyiza niyo message ubonye duta- duha abarundi bose n'abantu bo ku isi yose kugira ngo umuntu ntarinde kwibona kw'ibimenyetso by'indwara kubera ibimenyetso bye biboneka bitevye cyane
Mm.
birashobora no kuboneka umuntu amaze imyaka cumi cumi ni- n'ibiri agendana umugera wa sida atarabimenya
atana kimwe kiraboneka hama none ga muganga uh, i- urinze ugendana umugera imi- eh, imyaka cumi utarabimenya ko ufise umuntu aza ku uza kumugwana cane gose ku buryo bibonekeza uh, nko gushika ku myaka ingaha ufise canke bivana n'umubiri w'umuntu
bivana n'umubiri w'umuntu Mhm,
ariko vyarerekanye yuko abana berekana ivyo bimenyetso kare gusumba abakuze mm,
ibyo bigatumwa n'uko abasoda bagwanira umubiri barabanza bakagwanya uwo mugera umugera nawo ugaca ugera ahantu ukagwanya abasoda ukabamara mm,
iyo rero bageze kure abo basoda basanzwe bagwanira umubiri ni ama anticorps mu gifaransa mm,
dukunda kuvuga abasaza barwanira umubiri ni ni inkomezi z'umubiri ziheza zigashira zigashizwa ziga- zigashira kubera uwo mugera wabaye mwinshi mu maraso Mhm.
umuntu rero agaheza agatangura kwerekana bya bimenyetso akagwara igituntu akagwara eh, mugiga akagwara inkorora zidahera akagwara indwara zitari nke indwara iyo ari yo yose yashobora gushika iyo umuntu agendana umugera wa sida ageze kuri urwo rwego rw'abasida bamuhe- bamuheze ko Mhm.
ari ari atamu- atamuntu aki- ata nkomezi z'umubiri agifise abasida barwanira umubiri baheze indwara rero iyo ari yo yose ashobora kuyigwara kandi ikamusinzikaza rwose Mhm. murakoze cyane muganga jean d'arc turase na jean bosco jean bosco ikaze nawe
halo yego ikaze ku ijwi rya amerika jean bosco yego cyane murakoze yego akabazo canke intererano kwa dr jean d'arc
Eh, dr jean d'arc ni kuri musanzwe mwazi ko indwara ya ya- ya sida y'uruhunyanganda nk'uko bayivuga rero nari nkeneye kumenya by'ukuri eh, yuko umuti wayo woba uratuba gushika isaha
Mhm.
nicyo nari nkeneye kumenya rero Mhm.
yego hanyuma n'ingene umuntu ama- yamaze gu- kwandura amaze gufatwa n'uwo n'uwo mugera wa sida ingene yobandanye yifata Mhm.
murakoze cyane urakoze cyane jean bosco uherereye he
jewe ndi muri zambiya urakoze cyane muri zambia bandanye kumviriza ijwi rya amerika
yego Mhm. yego muganga duga ku ijambo
yego yego uwo muntu abajije ikibazo cyiza cyane Mhm.
nibaza ko abajije ikibazo kiza gushika ku nyota abatari bake bariko barumviriza ijwi rya amerika yego
muri kino gihe nta muti uvura koko umugera wa sida uraboneka ariko hari imiti ipfufaza umugera wa sida gushika ku rugero umuntu ashobora kuvuga dushobora kuvuga ko yakize mugabo akiwugendana mugabo atangwara n'imwe atazi iya ndwara zishikira abantu barwaye umugera zishobora kumushikako kubera ko imigera uwo muti uradisubiza hasi
Mhm.
imigeri ikajya mu- hasi rwose mu maraso hanyuma akagira ubuzima bwiza akamera nk'umuntu uwo ari we wese atanagendana umugera wa sida umuntu akomeye a- a- mugabo yama ku muti kubera uwo muti nabasiguriye neza ntukiza sikire bafata agakira Mm.
mugabo ni umuti umuntu yamako ugacungana iyo migera ukayigabanya ku buryo waba uyicunze ntibyure umutwe ngo ikure Mhm. awama ko kuva kuwa mbere gushika kwa munguga muganga umwaka wose imyaka yose azobaho canke aratezurirwa
yego cyane uwo muti awamako ntawusiba yego
ego Ah.
kubera umugera Mhm.
ni umu- ni umugera urakaze cyane ku buryo usibye umunsi iminsi ibiri iminsi itatu umugera ariko ubu uba uri kuwuha inguvu Mhm.
zo gukura no kurengera uwo muti uriko Mm.
uwo muti rero uhari hari imiti myinshi mugabo ihagarika uwo mugera ntisubire gukura Mhm.
ntiyitse ngo ihere mu maraso mugabo ikagumaho urumva umwana adakura ntaba akura nyine nta- ntahaje nta- ntaco akugira Eh, ha- hanyuma ga muganga uvuze ngo uyu muti ufashe hagera igihe uyu mugera ntukome ntubandanye ukura iyo uri kurawufata ko mbona uwo mugera mama muvuga ati ntahuja warukiri hasi ntawe uri kuraja uwo ariko arafata umuti arashobora kwanduza none
Eh, uwo muti ik- ikintu ufasha ahanini Mhm.
ni ukugira uwo muntu arwaye umugera abandanye agira amagara meza yiwe akomere akore ibikorwa vyiwe abe umuntu nk'abandi ndeke n'umu- n'iyo ari umuvyeyi canke abubakanye bakavyara n'umwana akomeye atangorana n'imwe afite z'umugera kubera iki kubera uwo muti yitwararika misi yose Mhm.
uwo muti rero uragera ku rugero u- u- ushira imigera hasi mu maraso hari igipimo ngira bahora bacumva nabo nyene citwa ngo charge virale ni Mhm.
urugero rw'imigera mu maraso yego
ubwo rugero rw'imigera ruragera ahantu rumanuka maze bagufasha amaraso bakarondera imigera ntibabe bakiyitora Mhm.
ariko si ukuvuga ngo ba- ba- bapimye umugera wa sida ntawo babona Ah, ah, Mhm.
bavyumve neza yego barabona mbwa bakabona ari utugera dukenya ego barabona ko umugera uri mu maraso eh
mugabo udashobora kwandukiza ntubwitembera amaraso ku buryo bwa buryo nababwira butatu bucamwo umugera wa sida ubwira umuntu awandukiza uwundi mm.
bitaba biki- bigikunda Donc, umu- umu- umuntu arashobora guheza akagira ari nk'umu- nk'abubatse umugabo agwaye umugore atagwaye bakarangura amabanga yarubatse bakabyara umwana akomeye kandi uwo atagwaye ntiyandure kubera iki rwa rugero rwa rugero rw'imigera mu maraso ruri hasi rwose Mm.
mu gifaransa bavuga ngo charge virale indetectable Mhm. Ah, ngira ngo ni Eh, hamwe ibyo rero rero abantu biraheza nsabwe umuntu nduga- aryamye ko yamye kuri uwo muti bikaguma uko uwo muntu ntaheza ngo yandukize umugera wa sida aza kugera kuri urwo rwego rwo kudagishobora kwandukiza umuntu haheze nk'imyaka ingahe afata uyo muti
Eh, mu bisanzwe ibyo nye uru- urugero rwa mbere aha mu burundi aho tugeza gupima Mhm.
ku mezi atandatu ya mbere umuntu ari ku muti w'umugera Mm.
yawufashe neza uwo muti ukaba wahuriranye n'umugera wiwe atangorane ku mezi atandatu iyo migera iba yaheze mu maraso Mhm.
baraheza rero tugasubira tugapima inyuma y'umwaka inyuma y'andi mezi atandatu Mhm.
ubwo rugero rw'imigera rubandanije ruri ruri hasi ari indetectable Mhm.
uwo muntu ntaba ashobora kwandukiza umugera ni umuti um, navuga ngo woroshe kuronka kuba ari bo bose na cyane cyane muri ibyo bihugu Umuti by'u w'umu- rwanda n'u burundi ko twumva ari umuti uba ushoboye byinshi mu buzima Ni uwu- u- u- na nyarucara arashobora kuwuronka
ego ego cyane Mm.
uwo ari we wese arashobora kuronka uwo muti kubera si amahirwe yo ngaha mu burundi eh, leta yitayeho abanyagihugu no- n'ahandi hose aha mu karere muri afurika eka ndetse no ku isi yose Mhm.
umuntu wese arashobora kuronka uwo muti akeneye gusa kugenda akipimisha akamenya ko agwaye cyangwa atagwaye amaze kumenya ko agwaye baramufasha bakamushyira kuri uwo muti bakaraba hari n'umuti usanga utagukundiye mugabo baca- baraheza abaganga bakakwitaho bakaguha uwundi mujanye nawe Mm.
ahantu hose urashobora kuronka uwo muti ubu ku mavuriro menshi mu burundi ndetse n'aho mwambajije mu rwanda na hehe yego ivyo ivyo bintu amavuriro yose arabikora Kuga- ku giciro giciriritse kitari hejuru cyane
oya nta mafaranga batanga ngaha mu burundi gushika uno munsi Bayi- bayi- bayironka kwa gusa iyo miti ego Eh.
bari- baripimisha umugera kwa gusa nta mahera batanga Eh, imiti bagaheza bakayironka kwa gusa nta mahera batanga mhm.
ego yego imbere kugira ngo barandure y'uko twaki umugera buranduranwa n'imizi Ego, ig- imbere ko twakira abandi duse ku murongo hariho akandi kabazo Jean Bosco yari yabajije ati wamaze kwandura yo kwigenza gute
ego n'icyo kibazo ni cyiza cyane diane Mhm.
icyo kibazo ni ukuvuga yuko uwamaze kwandura umugera alo ego turabumva muganga
umaze kwandura uwo mugera wa sida araheza akigishwa Mhm,
ingene yo kwigenza
mhm, ingene yo kwirinda kwandukiza abandi mhm.
cyane cyane nicyo gikomeye ego
akigishwa n'ingene yofata uwo muti neza kugira ngo umukingire za ndwara z'ivyuririzi Mhm,
zoheza ziza zikamuhitana canke zikamumerera nabi zikamubuza kubandanya ubuzima bwiwe nk'uko bisanzwe mhm.
ari abyigishwa cyane kubera araheza akaja mu runani rwo kurwanya umugera wa sida yabikunze barabimwigisha Mhm,
akirinda cyane rwose kwandukiza abandi kuko barabihana ndetse no ngaha mu burundi n'amategeko arabihana ego
ego Mhm.
umva agaheza akitwara neza akaba nyuma mu kurangura amabanga yubatse akaba akoresha agakingirizo ego
hama bakamwigisha yuko ategerezwa neza ku gusigurira uwo bubakanye canke abo bandi bagendana Mhm, mbere yuko bahuza ibitsina akababwira yuko agendana umugera wa sida ari ku miti mhm.
hama abo bantu bakaba babizi baka- bakabana nawe babizi ego ijwi rya Amerika Ego, ivyo ni Washington ibintu twama tubwira abagwayi Eh, ku ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turiko turagaruka ku vyerekeye ingwara ya sida twibanda ahanini aho ubushakashatsi bunageze turafise uh, samuel kuyundi murongo wa telefone samuel ikaze
Mwiriwe yego uherereye he
mu Rwanda akabazo canke intererano kwa muganga jean d'arc ni utubazo tubiri mfite nduga kwijambo
Eh, ikibazo cya mbere kiravuga kiti Mhm, mbese ko tuzi ko umuntu ashobora kubana nuna mugenzi we yaranduye nyine mhm, bombi baranduye mhm, bakagira ibyago bakabyara umwana nawe wanduye bate ko bidakunze kuba rimwe na rimwe abaganga basigaye barakemura ibibazo byo kuba ku- ku- kutubyaza tukavukarisha abana bazima ku bantu banduye mhm, umwana aramutse avukanye ubwandu yatangira kunywa imiti igihe ki mu bukure bwiwe umwana Eh, yego ikindi kibazo kiragira kiti umuntu ubana n'ubwandu ashobora kubana n'umutwe udakira igihe cyose Mhm.
nibyo bibazo nari mfite urakoze cyane rwose ah, samuel ubwira umusumiza ngaha mu rwanda Eh, yego Eh, muganga jeanne d'arc utubazo twa umukunzi Yego.
wacu mu rwanda duhereye ku ku mwana yego yego yego Mhm.
yego yabajije ibibazo ikibazo cya mbere aravuga ati umuntu ashobora kuba yubakanye n'uwundi bakaba barwaye bose Mhm.
bagaheza bakibaruka umwana nawe yanduye Mhm.
ati none uwo mwana yoja ku miti ryari yego
yego sinzi ko nashumvise neza ni uko nyine yakibajije ati utangura kwifata afise angana gute wewe
yego uwo mwana rero Mhm.
eh, abo bantu iyo bazwi ko banduye baja kwa muganga iyo bishitse akavuka yanduye Mhm.
cyane bakamenya yuko ba- nabo banduye uwo mwana yamaze kuvuka kandi yanduye uwo mwana nawe nyine aca aja ku muti co kimwe n'abavyeyi biwe Mhm.
n'aba akivuka umuti aca awujako
Mhm.
hari ibipimo rero bagirira umwana iyo iyo yibarutswe Mhm.
ivyo bipimo bigaheza bikerekana yuko umwana yanduye canke atanduye Mhm.
iyo basanze umwana yanduye atangura umuti co kimwe n'abandi bose hariho imiti y'abana Mhm.
ijanye na- n'abana kugira ngo imukingire barabe ko yokura nk'abandi bana kubera umugero bakarira abana gusumba abakuze Mhm.
kubera babasadana babwira bo kwigwanira umwana wewe atabara baragira Mhm.
byumvikana yuko na mama wiwe kubera agwaye uwo mugera atabasada aba yaramuhaye bakwiye bashobora kugwanira umubiri wiwe Mhm.
nico gituma iyo umwana bimenyekanye yuko yanduye bakamubwira igipimo citwa PCR kirondera umugera by'ukuri kitarondera kitarondera amanticore Mhm.
a- ariyo basoda ba nyina yego
baca bamushira ku muti nawe nyene umwana agafata umuti imiti itatu ifata ikoreye hamwe co kimwe n'abakuze yego
yego hanyuma ngo yasubiye arabaza ikindi kibazo yego Yego.
ngo umuntu ngo agwaye ashobora kugira umutwe ubuzima bwiwe bwose uzokwama umumenekanye cyane
oya oya Eh.
yoba ari ingorane iyo aba bantu bose bagendana umugera basize hama bamenetse umutwe Eh.
ntaco- uwo muti ntaco uriko urabafasha yego ni ukuri umuntu yanduye umugera iyo ari ku miti yiwe y'umugera Mhm.
arashobora gushirwa n'izindi ndwara zishikira abandi bantu bose Mhm.
agaheza akazivuza zigakira Mhm.
ariko iyo vyerekanye ko ari umutwe udahera
Mhm.
baraheza bakaraba yuko yoba afata umuti wiwe neza ataba yagiye muri za ndwara nari nababwiye za mugiga Mhm.
ego Mm.
ahandi ho a- agira ubuzima bwiza nk'ubw'umuntu akomeye kubera uwo muti wamufashije kugabanya imigera mu maraso Yego. none eh, ga muganga um, tukivuga nko kuri ivyo vy'umwana watubwiye ko ingene umuntu ashobora kwandura umugera yakoze amabanga n'uwuyifise atipi- atikingiriye hama umwana Yego.
wewe eh, mu gihe ariko aravuka ataronka uyo mugera aza kuwufata gute haba habaye ugusamara k'umuganga amaraso agakorana ko y'abavyeyi n'umwana canke bigenda gute
Eh, ukuntu bigenda biri Mm.
mice gutatu yego
umwana eh, umwana yasamwe ku mu- ku mufasoni yanduye Mhm.
iyo uwo mufasoni atari ku miti y'umugera Mm. Mhm.
ya nyina
Mhm.
umwana arashobora kwandura umugera imice gutatu Mm.
umuce wa mbere umwana ashobora kwandura akiri mu nda Mm.
kubera ah, amaraso ya nyina yatembereye agateba akamushikira Mhm.
imigeri ikaza ikamwandukira akiri mu nda bikunda gushika mu- mu gice cya nyuma cy'ubuzima bw'umwana mu nda troisième trimestre ku mezi ha- hafi umunani nka cenda ego guhera kuri atandatu yego ego Mm, bikunda gushika cyangwa iyo nyina agwaye akagwara indwara y'ivyuririzi za ndwara nababwira mhm,
bira- ivyo birasha- bi- bira- biratuma umuvyeyi asinzika agashobora kwandukiza umwana akiri mu nda Mhm.
Ico- umuco wa kabiri umwana ashobora kwandura ariko aravuka nka kurya mwabivuze Mhm.
yego amaraso y'umuvyeyi mm, benshi barabizi bamaze kubibaruka Eh,
biragoye ku- ku- kugwanya ko akora ku mwana yego
iyo ariko aravuka acahara amaraso naho bamubwira sizariyene hari aho bishika akamu- akamushikira Mhm.
ariko ubu unye abaganga bakora muri ivyo bintu vyo kwibaruka barazi neza i- ibi- i- u- eh, i- ingendo ba- bategerezwa gufata Mhm.
kugira ngo bagerageze kugwanya kwandura k'umwana iyo m- mama we ariko aramwibaruka Mm.
ego mugabo n- nico nibwo ru- urugero rwa kabiri umwana ashobora kwandurirako Mhm. Um, ha- urugero rwa gatatu rero Ego.
umwana ashobora kwandura ariko aronka Mhm.
ego Yego. hanyuma ga muganga em, ico bita mu rurimi rw'igifaransa esperance de vie iyo umwanya umuntu aza ku kubaho guhabwa amahirwe akavuga ati je nshobora kubaho imyaka mirongo ine n'itanu wundi mirongo itandatu umwana yavukanye umugera wa sida iyo esperance de vie yiwe iba ingana n'iyo umwana yavutse adafise uyo mugera
umwana yavukanye umugera wa sida eh, aba ari umwana Mhm.
afise ubuzima ubu iyo babimenye kare Mm.
bakamushira ku muti eh, arakura nk'abandi bana mugabo yama afise hotard ni ukuvuga gucerwa mu tuntu tumwe duto duto duto ego Mhm.
aracererwa mu tuntu tumwe tumwe mu ku- mu gukura co kimwe n'uwundi mwana atangorane yagize z'umugera wa sida yego
ivyo rero ni kugereranya mugabo biramaze kuboneka yuko umwana yavukanye umugera wa sida Mhm.
akaja ku muti ashobora gukura nk'abandi akiga amashuri akayaheza kaminuza n'amayuniversite agoye akayiga ndetse akavyara abana bakomeye Mhm.
mu gihe uwo muti yawugiye ko kare ukamufasha rwose kumanura urugero urugero rw'imigera mu maraso yiwe yego ijwi rya amerika washington ubuye bavuga ko 54 ans umuntu ashobora kuyishikana mu mayitida aherutse kuba yavutse afise umugera
ego umugabo eh, hari ama exception murabyumva hariho ibi- ibitama bigenda neza Ego.
ariko iyo myaka iramaze kwerekana kuboneka yuko umuntu ashobora kuyishikira Mhm, ni ukuvuga ko umuntu ashobora kubana n'ubwandu bwa sida ku myaka mirongo itanu nyine wanashaka ikanarenga yego ego yego nuko iyi kiganiro ni muri isanga mutumire wacu ni muganga jean d'arc nyongere turiko turagaruka ku vyerekeye ingwara ya sida turase abakunzi bacu irya nino bashaka kubaza utubazo valentin turi kumwe valentin uratwumva valentin turumva tutariko turamwumva jean eh, louis michel wowe uratwumva
ndabumva neza cyane yego ikaze ku ijwi rya amerika akabazo canke intererano
murakoze cyane diane Mhm.
murakoze nawe muganga kandi mba- nkomeze mbifurize kugira umwaka mushya muhire mukomeze muryoherwe urakoze hanyuma eh, murakoze namwe hanyuma ikibazo cyanjye cya mbere ni ikibazo ngenzi Mm, ndagira ngo ni umwaka ushize hari radiyo mpuzamahanga nigeze kumva itubwira ko ndi konserine ariko hari igihugu nigeze kumva bavuga ko muri uyu mwaka mm, bazaba bageze ku- ku ku rukingo bazaba bageze ku rukingo noneho umwaka ukurikiyeho umuti ukaba wabonetse burundu burundu burundu Mm.
ubwo ni ubwoko muri uyu mwaka urukingo ruzaboneka noneho umwaka utaha umuti waba uri uzaboneka mbega muganga ibyo bintu murabizi koko byaba ari byo cyangwa yaba ari amagambo akabazo ka kabiri mhm, watubwiye bivuga ibyo mu kiganza bita symptome wavuze indwara eh, sinibuka neza umubare wa indwara tubwiye ariko njye njyewe nageze mu kigo njyewe niyo kwibariza kwibariza
Louis Louis Michel Louis Michel ha- Louis Michel Louis Michel ugahita wifata Louis Michel uriko indwara ikomeye uratwumva cyane iza bwa mbere na mbere ni iyi akabazo ka gatatu kare kare hari umuntu waza nsomera bibiliya yambwiye yambwiye ahantu muri kendeni kati matema makumyabiri na kane ngo hari ahantu yesu kirisito yavuze ngo tu urarase be muganga na sida yatemo iyo sida nto rwose izagira impera urakoze cyane muganga urakoze diane mukomeze mugire igitondo cyiza murakoze cyane urakoze cyane Eh, muganga hariho utubazo sinzi ko mwebwe mwashobora kuba mwatwumvise byagiye biracika ariko nkumbure turaza kugerageza twishure ku byo twumvise muduge ku ijambo eh, docteur
ego mwakoze diane Mhm,
ntangure gusaba imbabazi ikibazo cya kabiri nticumvikanye byacitse byacitse ariko nibaza ngo ariko aravuga ngo muri za ndwara ba- wavuga ahanini zikunda gukarira ngira ni zimwe twita ibyuhiririzi izikunze gukarira Ivyuhiririzi.
cyane yego ni izahe
yego yego ikibazo cya mbere ntangure ndamwishyura ikibazo cya mbere yego
yabajije ati turumva ahantu hariya yuko baba bariko bararonde ngo bariko bararondera urucanco rw'umugera wa sida Mhm.
arongera aravuga yuko n'umuti burundu uzoboneka yego
ivyo onye rero yambaje ati none muganga ivyo vyoba ari vyo canke sivyo Eh. yatanze akabazi ivyo nukuri ego Yego.
nukuri nivyo Mhm.
abarondezi baguma barondera abashakashatsi nukuri baguma barondera Mhm.
ubu unye hariho urucanco bariko barakora barondera urucanco rw'umugera wa sida Eh, bariko bararondera umuti uzofasha kuba urucanco rw'umugera wa sida kandi eh, arabizi abanyamerika abafaransa hari abantu imana yahezagije ubwenge baguma barondera rwose Eh, bariko bararondera n'umuti ndeke uzoshobora kuruhurira abagwayi mhm.
bakawufata nka rimwe mu mezi ane
akaba arahejeje
asubira nyuma y'amezi ane yego
ubonye barazi ko bafata misi yose mugabo uwo- iyo miti bariko baragira ko ubushakashatsi
Mhm.
hari izofasha yuko umurwayi ayifata rimwe mu mezi ane Mm.
agasubira akagenda mu mezi ane aheze amezi ane aheze amezi ane aheze ndetse urumva n'urwo rucanco ntirwaboneka rwogo ruzokingira eh, umu- umurwayi atarandura umugera wa sida atarajana kontakiti n'umugera wa sida aka- rukamukingira kuwandura Mhm.
ego ubwo ni ubushakashatsi bwo burakorwa n'ibyo ni iby'ukuri yego ahamaga ariko muganga sinovuga ngo umwaka uza nk'uko yabibajije cyangwa mu mwe- mu myaka ibiri Eh, ntawubizi rushobora kuboneka imbere yaho cyangwa rukaboneka inyuma yaho mugabo biriko birakorwa yego niko nagomba mbaze ntimurizera ko bizoboneka ryari hanyuma um, muheruka mu nama canke ngira ngo ico twokwita n'amahugurwa ngaha muri amerika muri ahitwa san diego aho mwariko muragaruka kw'ico kibazo c'incanco abo mwari mwicaranye muri ico mwiga kuri ico kibazo mwarabona ko ivyizere ari vyinshi mwarabona ko ari ikintu naho muvuga ati umwaka se ejo si hirya y'ejo mwarabona ko ari ikintu dushobora guha kazoza kahagufi
ego ba- abo bigisha bari mu babikoramwo muri ubwo bushakashatsi Mhm.
barizeje baravuga yuko bigeze kure ama abantu bariko bemeye kuja muri ubwo bushakashatsi bagendana umugera wa sida Mhm.
bakavuga bati twe nimutwigireko
Mhm.
baramaze kubona yuko gushika ubu eh, ata- ata ngorane baragira ni ukuvuga barashobora gu- gu- gufata nk'umuryango Mhm.
umugore n'umugabo Mhm.
umwe yanduye uwundi atanduye Mhm.
bagaheza umwe bakamuha urwo rucanco yego
bagaca babandanya biga iby'amagara yiwe Mhm.
bazogera rero ahantu bavuga bati bya bintu turiko turiga ubonye turabona yuko mirongo icenda ku ijana cyangwa ijana ku ijana sinzi ibiharuro bazotora naho Mhm.
botora mirongo umunani ku ijana Mhm.
bakavuga ati uru rucanco rurakinga Mhm.
hama uwo muti nawo nyene nariko ndababwira bariko bariga bazo bazoha abantu rimwe mu mezi ane bagasubira inyuma y'ayo mezi ane nabwo nyene bari- rura- rurafise eh, rura- rurizeza cane rwose yuko mu misi iza ruzokora vy'ukuri rugakingira neza umugera muri ico kiringo yego murakoze muganga jean d'arc hama akabazo ka kabiri naho ngo i- za ndwara usanga zikarira cane gose umuntu aba afise sida ngo ahanini wovuga ko ari nk'izahe
indwara zikarira umuntu agendana umugera wa sida ni- ni- ni- ni nka mugiga Mhm.
hariho izindi ndwara yitwa toxoplasmose ntarenze mu kirundi Eh,
Eh, hari indwara zitari nke n'ukuri kandi biranavana no mu- na- na- n'amagara y'umuntu mhm.
indwara itahora ikaze kuri bamwe ishobora gukara kuri wewe
bivanye n'umubiri wawe bivanye n'ingene umubiri wawe umerewe yego igikomeye muri ibyo ni ukuvuga ko umuntu yokwirinda gushikira izo ndwara agafata umuti wiwe neza akegera muganga
Mm.
agafata umuti we neza kugira ngo umuti umukingire uwo muti umukingire wenyine wongere ukingire ko yandukiza abandi Mhm.
hama umukingire gushikira izo ndwara z'ivyuririzi zimeze zi- zi- zikaze zimeze nabi Mm.
nababwiye yuko twovuga ko atayikaze gusumba iyindi mugabo zose iyo ufashe minenerwe umuti wawe iragukarira kandi ikakumerera nabi Yego. akabazo kandi eh, yasa nk'ubaza ati eh, ibi- ngo iyo ngwara by'ukuri murizera yuko izohera umunsi uri izina
ukwizera jewe ndagufise Yego.
n'abandi ndibaza ko bagufise umuti uri izina umuti uzoboneka Mhm.
umugera wa sida urandura rimwe n'imizi ariko igikomeye abantu ba- bagendana umugera wa sida Mhm.
kubera ari indwara eh, ni indwara i- ishobora umuntu abishoboye kuyikingira yikingira Yego.
umugera wa sida urashobora guhera kubera kwikingira kw'abantu no gukingira abandi Eh.
yego abantu bagendana umugera wa sida bashoboye ku gufata mu minwe icyo kibazo Mhm.
turashobora nko gushika ku bana atanumwe avuka n'umugera wa sida kubera abavyeyi abantu bose bafashe ico kibazo mu ntoki Mm.
bakavuga bati tuteza ugwaye uteza kuja ku muti Mhm.
bati utazi ko ugwaye uteza kwipimisha kugira umenye ko ugwaye hanyuma uje ku muti Mhm.
hanyuma umaze kuja ku muti us- u- usuprime ya ma virisi ugere kuri rwa rugero nababwira yuko imigera ija hasi cane Mhm.
muri ico gihe nta muntu azokwandura umugera Yego.
kubera abawugwaye ntibandukiza Mhm.
nta muntu azokwandu- azo- nta mwana azovukana umugera kubera abavyeyi bari kuwubandukiza rwa rugero rw'imigera yabo ruri hasi nta mwana avukana umugera Mhm.
ni naho nimwumva ko hazogera igihe abo bantu bagendana umugera badashoboye ku- kuwandukiza abandi umugera uzohera wose ukagenda reka tubirindire reka tubirindire umugani Iyo ni w'abarabu objectif ya OMS yego
mu bihumbi bibiri na mirongo itatu kugera mu bihumbi bibiri na mirongo itatu ego bifuza yuko abantu bose bafite umugera baba bazi ko bawufise Mhm.
hama abo bantu bose bazi ko bawufise baba bari ku muti yego
abantu bose bari ku muti bakagira charge ihare indetekitable rwa rugero rw'imigera rukaja hasi rugahera mu maraso Eh.
muri ico gihe tuzoba dushikiriye eh, urwaruka ruzira umugera wa sida une generation sans VIH Mhm.
ego Mhm. tose na niyo nzima ku yundi murongo wa telefone niyo nzima ikaze
ubwo turahari ego uherereye hega niyo nzi
jewe mperereye mu nkambi ya mahama mu ikambi ya Mu Rwanda.
ego eh, mu nkambi y'abarundi ego akabazo canke intererano
Eh, jewe akabazo mfise Mhm.
ni ku byo dusanzwe twumva bivugwa ko umugera wa sida ushobora kuba wako- wakoze n'abantu ukoze- ukorewe muri laboratwari Mm.
bo ibyo nashaka ko umuco hama ni iyihe ngamba musho- mu- mushobora kuba mwotekerereza abantu kugira ngo tuzogere ku rugero rwo kubaha ah, umugera wa sida utakibaho ku isi Mm.
ubwo ikibazo narese ni utwo urakoze gira umunsi mwiza
Wawe.
ego muganga ijambo ni rwanyu
ego mwakoze Diane Mhm.
arabajije ati hari abavuga yuko umugera wa sida baba wakorewe muri laboratoire Eh.
ivyo nibaza ko ari byo abantu bapfa kuvuga Eh.
nibaza ko ari byo byaravuzwe kera Mhm.
baravyiyumviriye mugabo umugera wa sida ntiwakorewe muri laboratoire ni ni indwara ni virisi nka kurya umuntu agwara giripe Mhm.
aran- urayandura uburyo bwo kwandura twabivu- twabuvuze Mm.
ahubwo amalaboratwari yafashije gutora igituma abantu bagwara indwara z'ivyuririzi bataratora uwo mugero uwo ari wo gutora rero uwo ari wo ubituma Mm.
nta laboratwari yakoze umugera wa sida je nibaza ko ivyo bintu eh, ari ibihuha Mhm. ego
yego hanyuma eh, ikindi yabajije ati ni ryari hazogera umugera wa sida ukaranduranwa n'imizi ku isi Mhm.
naba nabyumvise neza yego hama ati n'icokorwa ku bwanyu kugira ngo birandirane n'imizima rimwe abiciye ku masonga ariko reka ntaco tubu- dusubire tumubarire
ego Mhm.
I- icyokorwa kugira ngo umugera wa sida uranduranwe n'imizi ni ni kimwe nari mpejeje kuvuga
Mm, umuntu wese yo kwipimisha umugera wa sida mm,
kandi kwipimisha rimwe gusa ntibikwiye kubera hariho igihe bapima umugera wa sida umuntu yaranduye mugabo ntushobore kuboneka mu maraso cyane cyane ku bipimo dukoresha ngaho ino muri afurika eh,
hari impanuro y'uko wakwipimisha nyuma y'amezi atatu ugasubiramo ukipimisha
mhm,
kugira ngo umenye neza ko atamugera wa sida ugendana hamumenye usanzwe ugendana ukamenya ko uca uja ku muti mhm,
hanyuma icyo namubwira ni uko umuti w'umugera wa sida uba uwonye mhm,
urakora n'ibyo ibyo gupfufaza umugera wa sida mm.
ariko urakora n'ibyo gukingira umugera wa sida
Mm, ndetse ndabimusigurira muri ya mice ibiri nari navuze umuti ufasha umurwayi mhm, kugendana ubuzima bwiwe bwiza no kugabanya imigera ku rugero atabasha ikicandukiza n'umugera wa sida mm,
ikindi nacyo ufasha ni uko ushobora kubyara umwana akomeye kandi ugendana umugera wa sida mhm,
ushobora no kubana n'umuntu atawugwaye ntiyandukirwe kubera umuti wawe wawufashe neza umugera itigeze isubira kuronka uburyo bwo kudohoka mu maraso mm,
icyo gihe rero nari nabasiguriye yuko icyo gihe abantu bose bageze ba- bagendana umugera wa sida bazomenya ko bawugendana mhm,
ni ukuvuga ntihagire umuntu avuga ati je ndakomeye mbwa batipimishije mm,
kubera nababwiye ko ari umwanya munini ushobora kuguma wandukiza wandukiza wowe uta- atangorane uribona ko ariko wowe ufise uwugendana mm,
Eh, tunamubwira yuko rero muri icyo gihe abo bantu bose baripimishije mu- baraja ku miti abagwayi mhm,
Aba- aba- abo nyene bari ku miti imigera yabo irahera mu maraso itaja ku rugero rwa rugero rutandukiza mm,
aho nta muntu azasubira kwandura umugera wa sida ngira ngo murabyumva nta muntu atanga ico adafise yego turetse kandi na richard ku yundi murongo wa telefone richard ikaze
yego yego murakoze yego uherereye hegarisha
ni ngaha mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha mu kanyosha ni intererano na kabazo canke kwa muganga jeanne d'arc
Eh, icyo nagomba se ni nk'intererano eh,
yego yego ubuhoho bwa mbere manje kubashimira kwakira kigoro mugize mukamwanya
mhm, yego ikindi naco ni- nabaza eske none ubwo iyo ntuzeye ubwo rucanco rudushyikira ryari ko namaze kumva yuko ari ingirakamaro ko du- dusanzwe tuzi ko n'indwara ya sari ibangamiye amagara y'abantu ubwo rucanco nohe rudushyikira ryari ntiruranaboneka ariko wavyumvise risha niko yatubwiye muganga reka gusubiriremo
Yego, urakoze ugira umunsi mwiza yego twese Yego, muganga urumva ko urucanco barunyoteho
yego barakoze rishari eh,
urucanco ruzoboneka mugabo ubu onye ico yogenda atwaye eh,
ni uko yobanza akipimisha n'uwundi wese ariko arabyumviriza akamenya ko agwaye cyangwa atagwaye mhm,
ndetse agasubiramo inyuma y'amezi atatu mm,
hanyuma urucanco naho rutaraboneka hari urucanco rw'umugera wa sida ni ukwikingira icya mbere ni ukwirinda kugira i- iyo mibonano mpuzabitsina mm,
bishoboka uka- ukavyirinda i- byitwa abstinence Yego.
sexuelle.
mhm, icya kabiri ni uko iyo vyase ukoresha agakingirizo mm, ibyo bama barabivuze mu burundi baramaze no kubigira nk'ururirimbo ariko ni ukuri nyene kuri ngaho yego
ego ubukingirizo ubu burahari ahantu hose burahari nta muntu ashobora kuronka agakingirizo ngo akabu- ak- akarondera ngo akabure mm, Ni uku- ni ukuja mu mutwe yuko bikenewe ko atandura umugera yego hanyuma agakoresha ako gakingirizo uko bibereye nk'uko bavyigisha mm,
ibyo birafasha imbere y'uko urucanco ruzoboneka gukingira umugera wa sida yego kandi ah, nk'abakunzi b'ijwi ry'amerika bashaka kuza baramenya ibitari bike ku mugera wa sida twabwira yuko hari um, hari bishasha ku ijwi ry'amerika tubafitiye minsi yose tuzohora tubashishirizamo ibiganiro bijanye n'iyo ngwara mu makuru yacu y'igihe c'isaha cumi na zibiri gutyo rero bakaza baramenya ibivugwa bigezweho kuri iyo ngwara ya sida turase ndacayisaba ndacayisaba ikaze ndacayisaba uratwumva
rero ndiko ndabumva uherereye he?
Eh, jewe ndi mu gihugu cya marawi mu ntara ya branca mu gihugu ca Malawi havugwa make Eh, mu gihugu cya marawi ni ameza Mm.
izuba gusa muri uyu- muri uyu mwanya hari rwaraka izuba Mhm.
Eh, ubushuhe bwinshi Mm. ni akabazo ufise kwa dr jeanne d'arc canke na intererano
Eh, bo ni ni nko kubaza neza kugira ngo utahure kuko ibintu byo kuvuga urucanco rwo ku ndwara ya sida vyama bivugwa kesi Mhm.
nari nshaka kugira ngo mbaze nyine by'ukuri ko atari amakuru aba asamirana nka bya bindi tuba tumenyereye ku mbuga ngurukanabumenyi baba batanga utuntu dutandukanye ibintu hariho ibintu bari iby'ukuri ibindi nabyo ugasanga atari iby'ukuri n'ibyo bityo Eh,
Eh, nari nshaka mbaze nyine by'ukuri ko ari byo nyine by'ukuri ruri kurararonderwa mhm.
Eh, urakoze ndacayisaba ngaha muri malawi
yego yego muganga akabazo k'agacanco karaguma kagaruka mu bakunzi b'ijwi ry'amerika
yego cyane wawe ndati nzovyemera ndabibonye
ndashaka kubabwira yuko Mhm.
ikibazo c'urucanco sizi imbesherero ko rurarondegwa yego
si abarundi si abanye- si abanyamarawi si abahehe bonyene bafite iyo ngorane Mhm.
isi yose irafise ikibazo c'umugera wa sida mu bantu Mm.
nico gituma bariko bararondera vy'ukuri urucanco Mhm.
hanyuma igikomeye rero muri ivyo byose ni uko urucancu naho rutaraboneka habonetse ku muntu wese azi ivy'umugera wa sida Mhm.
habonetse umuti Mm.
nta muntu rero agitinya kuja kwipimisha kugira ngo amenye ko gwaye umugera wa sida kubera ubu unye umugera wa sida ntukingana n'urupfu kera wabuzi kuca ugenda Mm.
kandi ntiwapfa n'ingoga wapfa nabi mugabo ugateba ugapfa yego
ubu rero no kuvuga hariho uwo muti Mhm.
umuti ndeka ubu unye witwa nk'urucancu bavuga ati eh, traitement comme prévention Mhm.
canke mu congereza bavuga ngo treatment as prevention Mhm.
uwo muti rero usigaye ukora nk'urucancu Mm.
uwo muti umuntu amaze kumenya ko gwari umugera wa sida ahubwo aba akize mu bisanzwe Mm.
kubera tuja kuri uwo muti
Mhm.
umuti ugaheza ukamufasha gutera imbere mu magara yiwe agasubira akamera neza iyo yari ageze kure Mm.
hama iyo yari ameze neza ntakaguma aho nyine ntasubire kugira kuja muri ya ngwara abantu bose ba- bagutunga urutoki ngo urya muntu agwaye sida urya muntu agwaye sida yego
abantu rero bamenye yuko bakwiye bonyine ahubwo kugenda kwipimisha Mhm.
bishitse bagasanga baragwaye bakaja kuri uwo muti ukabafasha Mhm.
bishitse bagasanga ntibagwaye bakamenya yuko bateza kuwikingira uko bishoboka kose mu buryo nababwiye burya buryo bwose bwa ingene umugero ufata bakavyikingira kugira ngo ntibaheze bandure uwo- ngo bandure uwo mugero yego murakoze cane gose muganga jean d'arc turase na benoit benoit ikaze nawe
jewe murakoze kumaha mwanya ndafise ikibazo Eh, uherereye hega benoit jewe ndi ahantu bita mu mu tanzaniya mu nkambi mtendere yego duga kwijambo ijambo ry'iwanje mfise ni ikibazo cerekeye iyo ndwara Mhm.
kuvuga icya mbere iyo ndwara ni- turazi ko ari mbi kandi ariyo iriko iramara abantu muri aka karere Mm.
ariko rimwe na rimwe abenshi usanga bayifise batabizi bivanye n'umuntu usanga afise ubwoba Mhm.
bwo kugenda nko kwipimisha ugasanga kumbure aho ku bitaro yogenda kwipimisha abahakorera ni inshuti canke ba- ba- ni abaganga bam- bamuzi uwo muntu Mhm.
none rero agaca agira ubwoba bwo kugenda kwipimisha kuko biboneka nawe ko umuntu atoza kugenda kwipimisha kugira barabe ko akomeye akomeye urumva akamenya ingene yirinda arwaye naho urumva agafata imiti none rero uca usanga uwo muntu nimba aba ari yikeka ko yoba arwaye cyangwa atarwaye urumva kujya kwipimisha bijyanye n'icyo kigo aho bamwakirira ingene abo bantu ba- bahusika ako kazi bamuzi agaca agira ubwoba ntabe akigenda ku- ku- ku- ku- kwipimisha urumva iyo ndwara iri muri we kandi ntabwo bagize ingorane kandi yo kutagenda kwipimisha bitewe yuko uwo muntu amenye ko uwo muntu arwaye ndetse agenda nko mu- mu mibano runaka babanye nabo n'uwo muntu agaca- agaca aza kubabwira yuko uwo muntu arwaye ngira ngo araza kuduha umuco jean d'arc kuca amategeko avuga mu gukingira um, ubuzima kamere cyangwa ubuzima bw'umuntu aba aje kwa muganga ngira ngo hari ibiherera muri icyo cyumba baba bari kumwe na muganga urakoze cyane Eh, urakoze cyane benwa ngaho mutendera imikambi irimo abarundi muganga jean d'arc amakenga ya benwa wayumvise ati ingwara iragusonga ariko igitsure cya muganga agenda gukwiragiza utwawe ijya nino nako bikakubera intambane
ego Eh.
navyibukiye diane ego
ariko wamwishuye neza n'ukuri uti hari ibiherera mu vyumba mwavuganiyemwo n'umuganga Mhm.
n'ukuri eh, aba- abantu bafasha abo bantu baje kurabisha ko baba barwaye umugera wa sida canke batawugwaye ivyo bintu baravyigishijwe ego
baravyigishijwe barabizi kirazira yuko wakira umugwayi hanyuma ngo uheze ugende urakwiragiza ivyiwe mu, mu bantu ego iyo ni ni nata- ni ibanga hagati y'umugwayi n'umuganga yamwakiriye yego
yaheze rikabibanga kandi noneho namwingira muravyumva eh, ni- ni- n'imbere y'uko yipimisha umugwayi barabanza bakamubwira neza yuko yoba- yobabwira neza ata bwoba afise hanyuma akamenya yuko indwara yiwe nimba basanze agwaye imenya muganga n'umugwayi yego
hama igikomeye muri ivyo ni uko abagwa- abo- abantu batogira ubwoba bwo kuri ivyo je sinzi hari umugani w'ikirundi bahora baca bati uza gukira indwara arayirata yego
ni ukuri muri kino gihe tugezemwo ntawe ukwiye kuguma yinyegeza ati baramvuga baramvuga ibyo ari byo byose niho watinya kuja kwipimisha ngo bo kuvuga indwara yoyo uko bigenda kose irakugaragaza ihageze kuri ca rwa ru- rwa rugero rw'indwara z'ivyuririzi nta- ntuba ukibinyegeza ntawe unyegeza umwotsi inzu iriko irasha baraheza abantu bakagenda baragutumuruta ukati ujya muntu ujya muntu ararwaye umugera ararwaye umugera icyo gihe rero abantu bakwiye kubishyira mu mutwe kubera ububabare umubiri uba ufise uraheza aho ukaza kwa muganga yego ntusubira kuvuga ngo baramvuga cyangwa ntibamvuga uraheza ukaza kwa muganga kuba uburwayi uburembye hari n'abo bakuzana utacumva bagaza bakakuvura kwa kundi nyene mu rupfasoni atawubwiye ara- aravuga ivyo na biriye kubera nta n'umwe nta n'umwe vy'ukuri yonezerwa no kugenda arararaza umuntu n'uriya kubera benshi bafise nk'uruburambe baravyiga mu ishuri baravyigishwa ahantu hose sokre medicale ni ikintu umuntu wese afise conscience y'ubuganga ategereza canke y'ubufasha- kugendera baje bafasha abaganga baba bafise mu mutwe ego hamaga muganga tugarutse gato murazi ko mwambariye mwatubwiye ko um, hariho ahantu bigera ubushakashatsi bugeze ku buryo umuti unyoye imigera igabanuka ku buryo utagishobora no kwanduza vyoroshe Ham- hariho amakuru Ego.
yakomeje kuvugwa kera sinzi ko ari ibikwiwa canke ari ivyo ko hariho abantu amaraso yabo atandura umugera ivyo bintu nivyo Ego.
canke n'ibihuha
ivyo ivyo si bihuha si bihuha ubushakashatsi bwarerekanye ko hari abantu badafite amarecepteur du Aha.
virus du VIH ariko abo bantu ni bake biranagoye gupruva nyene noir sur blanc donc ukavyerekana neza ukavuga uti uyu muntu ntiyandura kubera nta muntu n'umwe baratera umugera Mm.
ngo baheze barabe ko atandura urumva ni contre l'éthique ego humaine hamwe Ego.
uza kumenya Birabo- biraboneka ko hariho abagendana n'abagwaye umugera ntibandure
bakanakora n'iyo mibonano mpuzabitsina ita- ita- itari protege eh
ita- batikingiye uwo muntu ntiyandure ariko ntawe usya bwose ngo afite amaraso atandura hari ibituma byinshi bishobora gutuma utandura bihari Umuntu- ariko ejo hirya y'ejo ukandura umuntu aje nko ngahe iwawe ga muganga akakubwira ati ndabira ko amaraso yanjye yandura nuko atandura amaraso ubu- ba- ubushakashatsi bushobora kuvuga ati amaraso yawe ari muri bamwe bake batandura
oya Eh.
oya ntabwo Nta- ntabwo ubwo bushakashatsi nta buhari nta buhari gutose emmanuel emmanuel ikaze kandi usongora kuko Mm, dusa nk'abariko barasozera murakoze kunyakira yego uherereye he
murereye kigali mu karere ka kicukiro Mhm.
nari mfite ikibazo Mm.
ku bijyanye n'ingera kuvuga ngo mbese ngo amara- hari amaraso atandura kuba ari nk'abantu tuba tuziranye umuntu ugasanga ngo yasambanyije umuntu urwaye sida benshi ariko ugasanga we ntiyigeze yandura abandi barapfuye Mm.
ese haba hari ama- ayo maraso ye aba atandukanye n'ay'abandi Mm.
ikindi kibazo mfite Mm.
ese u- ku migabane yose iyo- uko tuyituye turi hano minsi kuki umugabane wa afurika ari ugaragaramo ubwandu bwa sida cyane biterwa n'iki Mhm.
ikindi kibazo mfite ese turiya dukoresho batanze ngo bazajya bipimisha bipimisha turizeye ijana ku ijana kuko twagupima ntitukubeshye
Mm.
Cya- ikindi ese turagurishwa cyangwa ni ubuntu Mhm.
murakoze ni ikibazo nari mfite urakoze ugira umunsi mwiza
shaho namwe akazi keza yego urakoze cyane muganga mufite utubazo twa emmanuel
yego yego
emmanuel yabajije yuko eh, eh, rappelle-moi.
yego yabajije ahanini akabazo k'amaraso twa twahejeje kukishura ko twavuze ko hariho abantu bakenya batandura hama ngo ni kubera iki ku bwanyu afurika ariyo ibarizwamo abantu benshi barwaye mu ndwara ya sida
yego Mm.
urakoze diane yego ikibazo c- c'abantu batandura twari twakivuze yego
birashoboka ko bariho Mhm.
abantu badafise nababwiye u- udu- uduhande twakira umugero wa sida ngo baheze bandure bagware Mm.
umuntu rero ashobora kubonana n'abantu ba- banduye umugera ntiyandure Mm.
kuvuga ngo afite amaraso adasa n'ay'abandi Mhm.
bivuga neza umuntu amupimye Mhm.
ariko igikomeye ni uko ataba yanduye yego
ibyo rero umuntu wese yobimenya yuko hari abantu batandura mbwa ni bake cyane rwose Mm.
umuntu wese ntiyoja kwigereza ko kubera abigereje ko benshi barandura benshi Mhm.
Yego.
yego hanyuma igituma aba- aba- afurika afurika yo munsi ya y'ubugaragwa munsi ya sahara ariyo afurika yanduye cyane Mhm.
ahanini birasigurwa yuko ari ahantu eh, imibonano mpuzabitsina menga ni ikintu cyo kunyegeza Mhm.
abagore nti- nti- ntibafite uburenganzira bwo kwanka ivyo bintu Mhm.
ni abana ntibavyigishwa Mm.
ni nicyo gikuru nicyo gi- cerekana yuko tube turi mu bihugu biri eh, biri inyuma y'amajambere niko novuga Mm.
mu bintu byinshi ndeke no muri urwo rwego rwo gukinga umugera wa sida Mhm.
ego ntibikingira barabinyegeza abandi ntibaja kwa muganga hanyuma kera nta n'imiti yari ihari Mhm.
ego abantu nti- ntibara- ntibarakura neza mu mutwe Mm.
ngo bumve we bose ko uh, igikorwa cyo kurwanya umugera wa sida ari cy'umwe umwe wese yego hanyuma muganga dusongora ku kabazo naho ka twa twuma two kuza baripima nko mu gihugu cy'u rwanda mu burundi turahari yanabajije ko tworoshe kuronka
mu burundi turahari ariko baracari ko baradupima Mhm.
no mu rwanda turahari neza ko n'ahandi tuhari ariko utwo twuma two gupima yabaje ati none ntitubesha yego
utwo du- utwo tu- twuma iyo ukaronse ukipima Mhm.
i- i- igira kabiri no kuja kwa muganga baga- baga- baga- bakavyemeza bagahuza ibipimo
ego bakavyemeza hariho test de confirmation Mm.
ego ako ni akambere k'umuntu yiraba we nyine ubuzima bwe aho bugeze Mm.
ko agwaye cyangwa atagwaye cya kabiri aca agenda kwa muganga baka- baka- baka- bagakonfirma ko yanduye yego
hama bagaheza bakamushyira ku muti Murakoze bagira bimwe cyane.
byose nababwira Yego.
bakorera munasanze yaranduye umugera Ego, murakoze cyane rwose muganga niyongere jean d'arc mwanonosoye iby'umugera wa sida mukaba murangurira imirimo yanyu mu is- mu bitaro by'abasirikare mu kamenge mu burundi hopital militaire mwakoze kwitaba ubutumire bwacu ejo nitwasubira kubakenera muzodukundire
ego Ego.
abashimiye nawe mwegeranye Ego, yakoze kandi na Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi hamwe na Engineer Justin yadufashije mu hinga bw'ivyuma na Lidiane nahazo tunayindemesheje muri isanga y'ino munsi mushobora kongera gukurikira kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com ndayifurize kubandanya mururanirwa mu vyo murimwo kandi mwongera muryoherwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika